hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people the eye eye eyewitness will be say they go court We say they see sunday go for inside court when they bring sunday go to court they don't finally come outside to come how the matter take happen my people because there is a lot of news going on my people will be see the talk say na so dem dey beat sunday igboho for inside di cell wey be say sunday igboho dey cry like a baby and dem say dem handcuff sunday igboho two hands um, na so dem still do di leg change di leg um, hmm, wey be say no be say sunday igboho na dog abi na person wey kill person eh, dem go just dey do am like that. um. a lot of people believe and why a lot of people no believe but now the people wey be say dem really see sunday igboho for court don finally come talk say sunday igboho dey okay o say no be all those things wey be say dem talk say happen to am happen to am o He say dem no dem no handcuff sunday gboo dem no chain in two leg o say sunday gboo use him two leg to say waka enter court say dem see sunday gboo say sunday go i no be like who who dey cry for inside court say who dem don beat tire say no mark for sunday go body He say many people no dey believe all those people wey be say dem dey talk. say dem handcuff sunday go na so dem change sunday go two leg na so dem dey beat sunday go dem no give sunday go food He say no dem never sen ten ce sunday go to any prison He say just that dem adjourn the case team today which is um 23 uh, friday say dem come talk about this uh, sunday Igboho whether they go leave sunday Igboho or e go still dey under their custody so na today night they go come know about how di matter go come go but they dey let the yorubas dey understand The oduduwa people dey understand say make they go relax their mind say nothing dey happen say sunday Igboho dey okay e say im dey hundred percent sure say dem go release sunday Igboho e say but make pipo stop to dey believe say dem dey beat sunday Igboho say sunday Igboho dey cry like baby for cell say that they beat sunday igbo dey dey chain im leg na so they handcuff im hand He say because of say Nigerian government say make they do that one He oh, say make they no believe am o say the day the see sunday igbo this one na the people wey be say the see sunday igbo They dey talk right from the court They dey front of the court Now they say they make this video to let people know say the real see sunday gboo say nobody beat sunday gboo say many lawyers come outside for sunday gboo no be one lawyer not be two lawyer both lawyers from nigeria both lawyers from benin republic They come outside for sunday gboo and some of the yorubas will be saying they still there for that same benin republic They come together to let the court they understand say sunday gboo no be wetin di nigeria government say e do na e do e no do am o say dem only want sunday gboo just because say sunday gboo say yoruba pipo wan stand on their own say yoruba pipo wan go on their own na im make di nigeria government want sunday igbo so my pipo make i leave una make una hear from di eyewitness mark wey be say the people wey be say dem reach see sunday go with their two eye wey be say dem dey talk from the court direct ehn dis one no be say na cook story o oh, my people. my people make i leave una make una hear from their mouth make una for know wetin really dey happen to sunday go make una for know the next step ehn and the next thing wey go happen my people make i leave una make una watch the video my people. sorry sorry bros so mo kí gbogbo ọmọ Odùduwà nílé lóko lájò lẹ́yìn odi níbikíbi tí ẹ ní àǹfààní láti gbọ́ wa orílẹ̀-èdè benin republic la wà ní kútọ́nu ní tribunal central ti kútọ́nu la wà báyìí tí gbogbo ọmọ yorùbá pèsè sí ní báyìí lórí ọ̀rọ̀ chief sunday adéyẹmọ ìgbòho òòṣà àrí bàbá wọ́n gbé bàbá wá sí ilé ẹjọ́ ní òní déètì òní sì ní twenty two seven twenty twenty one ọjọ́ kejìlélógún ọjọ́ kejìlélógún oṣù keje ọdún twenty twenty one gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n dẹ̀ pọ̀ mí gan a rí bàbá àlàáfíà ni bàbá wà lọ́ọ̀yà sì ń ṣiṣẹ́ lọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá àlàáfíà ni wọ́n wà gbogbo àwọn tó ń gbérú mọ̀ọ́sì kiri pé wọ́n wọ́n so lápá wọ́n so lẹ́sẹ̀ wọ́n fi ń jìyà òkú orí bẹ́ẹ̀ o ṣe Sunday kò jìyà o mo ní jù bẹ́ẹ̀ lọ orúkọ tèmi ni agbọmọlà ajírọ Eh, gbogbo mo kí gbogbo àwọn ah, ọmọ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé ní diaspora ní gbogbo àgbáyé mo fẹ́ kí gbogbo wa kí á fi mọ̀ṣọ̀kan ká lọ fọkàn balẹ̀ eh, eh, bàbá wa Chief Sunday Igboho àlàáfíà ni wọ́n wà àlàáfíà ni wọ́n wà ojú rí wọn àrí wọn báyìí èmi rí wọn àrí wọn àrí wọn báyìí àrí wọn àrí wọn gbogbo wa la rí wọn mo nígbàgbọ́ mo dẹ̀ ní ní àṣẹ Òdùmarè mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀rín inú ẹ máa wà ń bẹ ẹsẹ̀ máa ṣẹ̀ mí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ni. mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀rín àtayọ̀ òun ló máa end ìrìn àjò yìí láṣẹ Òdùmarè. ọba ọba ọba kí ni nǹkan tí a máa máa gbé ọba kí ni nǹkan tí ẹ̀yin rí sọ pẹ̀lú gbogbo wàhálà tẹ̀ ti ṣe láti ọjọ́ bíi mélòó kan ẹ rí bó ṣe jẹ́ náà nìyẹn bọ́tí nǹkan kan tèmi kàn fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ yìí ṣé ń gbọ́ mi òun ni àwọn oníwèé ìròyìn olóògùn tí wọ́n ń gbé ìgbékúgbé èmi ní BBC èmi ní Aláròyé nǹkan kan tí wọ́n ń gbé ìgbékúgbé pé wọ́n yí wọ́n tún kámẹ́rà bíbá yìí mi màá wọ́n tún sẹ̀dẹ̀ sí wọn pé wọ́n so wọ́n wọ́n so wọ́n lẹ́sẹ̀ wọ́n so wọ́n torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ ẹ̀ ń ba nǹkan tẹ́ máa jẹ ẹ̀ ń bà jẹ kò ní dá gbogbo yín pátápátá gbogbo anybody tó bá ń gbé ìgbékúgbé rúmọ̀ tí ò tọ́ tí ò yẹ tó bá ń gbé gbogbo gbogbo gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe gbogbo àdàrú. àṣẹ ẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí ló ń pè mí àwọn kan ń gbé nọ́mbà lórí ìlú tí wọ́n ń pè láti lè kọ́ fáwọn. lórí sí Sunday Ìgbòho gbogbo ẹni yòówù tó ń gbé ìgbékúgbé wrong information lédè ìtọ́jẹ́ gbé ní kò ṣẹlẹ̀ tẹ́ ń gbé kiri pẹ̀lú ògùn rẹ̀ ògùn ló bá fẹ́ jẹ́ ògùn rẹ̀ ó gbà ò ní gbè èmi ò rí jù bẹ́ẹ̀ yẹn. àṣẹ àṣẹ ti gbé. ẹjọ three minutes la fẹ́ lò mo bọ mo fẹ́ pause yẹ mo bọ. and my people for the fact that many yorubas go fit come outside di yorubas wey be say dem dey for kotonu dem dey for dat benin republic dem come outside for sunday go and many lawyers also wey be say dem also dey come from benin uh-huh. and the yorubas wey be say dem still travel comot from nigeria go there it really show say sunday gboo no be the kind person wey dem talk say e be say the nigeria government just feel say dem go fit just lock anybody put for one place because say dem no wan make anybody come outside to come protest about bad wey they happen for that country and thank god say the benin republic they no be that kind people wey be say they go just carry eh, sunday gboo give nigeria government like the way the Kenya people do to eh, nnamdi kanu and this one na very very good thing say the di yorubas go there go support their own person They no leave sunday gboo for middle of the road say they no even say they no turn back against Sunday Igboho so this one na very very good thing for them to even come together to join hand together say they wan come fight for Sunday Igboho and they say many people wey be say they leave nigeria They still go there go stand there say okay oh dem wan really know wetin dey happen say they wan go the court to let the court know say sunday igboo no be bad person sunday igboo na who love to dey fight for im people. wey be say no dey like make People dey suffer and sunday igboo the only crime wey sunday igboo commit for this nigeria government na because say sunday igboo say yoruba people wan stand on their own na im make di fulanis dey use the yoruba people against the uh, other yoruba people mean dem dey fight themselves but dis yoruba people wey be say dem dey on top they no know say dis buhari the fulani people they use them against their own brothers and sisters and the the Yoruba wey be say dem come outside wey be say dem go to the court The court people themselves go know say the yoruba people they really love sunday igboho say sunday igboho na people na person wey be say people love so much and dem no go fit stay make bad thing dey happen to sunday igboho so my people as i come across this video wey be say i know say this video na right from the court na dem dey make this video come from and the people wey be say dem talk, say dem see sunday igboho eh na make i carry this video say make i carry am come share am with una make una for know wetin dey happen my people i would like to end the video for here and if una never subscribe me na subscribe and mean I don't forget to let me know on a thing for the comment section On a bye bye till i come on our way next time bye guys see you guys in my next video bye guys